Hello guys, it's your girl. Please subscribe to Afrobeat TV. Don't forget to like, comment. Please really need that. Then don't forget to share and also download. Then please also turn on the notification bell so you get to receive notification whenever we upload our movies. Thank you. hello hello ladies um, i'm sorry for you know stopping you unexpectedly my name is afro yeah, and uh, i work with zeno exchange okay i have a business i want to introduce to you very lucrative business in fact you are going to make a lot of money from it what rubbish business is that is that why you stop us? You don't even have respect. I'm, I'm sorry. I'm sorry, please. I'm sorry. Babe, come on. You don't have to talk to him like that. He means no harm. Exactly. <laughs> I don't mean any harm at all. As you can see, I'm not with any weapon. Eh? But this business, you are going to make a lot of money from it. Whatever. Um, um, well, can you tell me more about the business? Don't worry. Just follow me. If you follow me, I will show you more about the business. Okay, okay. Eh? hey, <laughs> hey, it's a country we work Do you want him to use it for rituals? Eh? Babe, as long as money is involved, let him use me. Hey! You are going to be poor forever. No, oh man. You will grow old and be poor forever. You don't want to uh, uh, do a very good business. <laughs> you see what i dey tell you hmm? you go make so much money as i talk to you now you already a millionaire in the making in fact you are a billionaire in the making forget that your friend or your sister Wait till you call her for just forget her Now she go come come they beg you. e I say that girl no like my progress i don't feel. like girl If I say she be from your village oh. she come from your village Now your village person be that. anyways, straight to business. <laughs> we are going to make so much money. <laughs> so much money. Yeah, yeah, yeah. You see this money so? You see this money where you see so? Eh? This money where you see so? Wait,ing dey write here. central bank of nigeria. talk am again. central bank of nigeria. how much they write here. twenty naira. thank you you see this money where they see so this bond the way they with me eh one one naira in two years time because nigeria go soon re release this money in two years time and the value go pass dollars e go pass different currency eh i'm telling you one eh in two years time when they don't launch the money so that everybody go they use am for nigeria one naira go big pass dollars one naira go they equivalent to one million naira so twenty like this go be twenty million naira just in two years time i'm telling you you see this one if i comot this one now all this bond the way you see so i wan travel abroad i wan go sell am so that i go make plenty money i no wan sell am for here o na because say as i see you from far i come like you you think say you dey wise make i wan make i make i just help your career because i know say you need money you understand fine girl like you you need money <laughs> i say make i come give you make i just dash you but if you get five hundred thousand eh now you go just give me five hundred thousand naira then i go give you twenty no be one o twenty naira wey go make wey go give you twenty million naira in two years just two years you are you are made you are a billionaire in fact wetin i dey talk you don blow just two years just give me five hundred thousand naira just five hundred thousand i no dey sell am like that o i no dey sell am like that i just say make i dash you so that i i, I wan call my agent where they process my visa so that i go fit travel go sell these remaining ones you know how much will be this twenty twenty twenty just imagine how much wa go i say make i just give you if you get five hundred thousand just just give me make i make i just make i just dash you make i just dash you make your destiny change. Ah, the business good o and i dey like am but but waiting, but wetin dey my hand now no reach that five hundred thousand Yeah, yeah. Now four hundred thousand i get and na my school fees the money i don't save since nine. be that four hundred thousand naira i swear hi this one na bad market too. oh. uh, na because say yeah, I, I, i like you that's why i just say okay make you just uh, transfer the four hundred thousand to my account make i help your destiny because i want, i no wan make you poor again for your life make you no poor because twenty million naira of course you know how much will be twenty million. okay ah thank you so much i really appreciate it call your account number. Uh, zero zero one five four zero six. na which bank is this. Uh, afro continental no <laughs> I use my name. Uh, <laughs> uh, use a, uh, eh, you know, so I get like four accounts. Mm. use yes, use a, use a OTB. okay, that is microfinance. OTB, yes, <laughs> yes. Which them appear? Afro. Nabi, you don't say them. I see Just like that. Uh, what thing will happen? We say. Eh, i know they sell this thing for this amount o na because say i like you that's why i won't give you I beg, handle and with care because january one next two years then go launch this money everybody go come dey use am but now you first use am but make you never use am o just keep them somewhere see if rat chop small two hundred thousand don comot so keep them where rat no go near at all talk talk less of human being no let human being see am you dey hear me so handle am with care handle am with care o oh. you dey hear me so uh -huh. you can go. Uh, <laughs> no show anybody o oh. no show anybody hey no show anybody o oh. make i go throw away these ones. idiotas. future billionaire. I am now a rich girl in the town. Biggest rich girl in town. Biggest rich girl in town. Biggest rich girl in town. Oh, go girl, go girl. Mm mm-hmm. Great <laughs> girl. Oh my God. hmm. <laughs> As they see me so, imagine what they see. Just tell me what are you saying. But don't worry, like this why I did i go soon become a billionaire but i don't be bad person make i just check anyway shall you go fit be my um, mm, pa because you my booty, you be my padi I'll carry along and na lekki i go stay <laughs> oh my god i'm so happy this one wey you dey sing you win jackpot Hey, babe you waiting? happen Waiting? happen we dey talk, about jackpot for here this one pass jackpot i dey talk about billionaire here They tell me jackpot <laughs> hmm make i tell you you see that guy wey we meet for road that place mm-hmm. that guy na my destiny helper hey that guy that god send that make you just touch me Now you be one be my village people where go wey wan block am but my power don't pass your own na oh you go be my pa ama o wetin happen na enyi contract. this one pass contracts. <laughs> wait let me show you something. Yeah, yeah, yeah. You see this One way they see for you. in next two years time hmm? Hmm. nigeria go launch this money this money you go see here Where they see here go be fifty million naira guess what i don't become millionaire <laughs> by then you will be my pa no need to talk much i carried down my school fees wey be hundred thousand the guy say make i give him five hundred k oh. but i just because say i tell her say Now my school fees dey my hand which is four hundred just make i give her pity for me so i can't carry the four hundred give her and collect this money you see say god butter my bread with four hundred thousand to twenty million. <laughs> why they dey shout person die for you or this morning. Now money when nigeria don't use since 1990 Now fake with this this guy don dangbo you don dangbo you. Yeah, yeah, yeah!